Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoon Nuural Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuural Hudaan soora qalbii musliimaati. Nuural Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتان كوجمتوتا dhaggeeffattoota raadiyoo Nuura Alhudaa Alhamdulillah gargaarsa rabbii guddaatiin sagantaa guyyaa arbaa qabannee istiidiyoo seenee jirra. Qophiilee teenya har'aa odeeffannoo abbaasuun dhiyeessuu ni galla.
Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu babaarukka'ee kabajamtoota hordoftoota miidiyaa Nuuraan Hudaa gabaasa odeeffannoo maarchi 20 barkuma lamaaf kudhan sagalii sanii dhiyeessaa namni sanii dhiyeessuun lenna Abbaas Minal Islaam godina wallaggaa lixaa aanaa najjoot namoonni shan hidhattootaan ajjeefamuu gabaafame biiroon dhimmoota koominikeeshinii oromiyaa ibsi baasee namoonni shanaan kalees bittoottes kudhanii barkuma lamaaf kudhanii tokko ganam naannoo sa'aa kudhanii tokkotti ganda humna waaqayyoo jedhamu keessatti kan ajjeefaman ta'uu beeksise namoota ajjeefaman jidduu sadi lammiilee Itoophiyaa yoo ta'an lama immoo lammiilee biyyaalaa ta'uunis ibsame koomishinarri jeneraal itti aanaa koomishinii poolisii oromiyaa ratta balaachoo qaamii gochkan raawwate hidhattoota adda bilisummaa oromoo ka araara abbootii gadaa didanii jedhe Humni harcaatuu shanee abaa'oo araara abbootiin gadaa fi jaarsoliin biyyaa ah, uuman sana diduudhaan kan harcaa'ee hafe kun eh, magaalaa Najjoorraa ganda Tolawaaq eh, iddoo itti warqiin oomishamu jira. Gara sana otoo konkolaataa lakkoofsa gabatee eh, koodii lama soddomii lama mm, eh, jaatama sagal ba'aa kan ta'e keessatti otoo deemaa jiranii dhukaasatti bananii dursa rukutanii saniin boodammoo itti siqanii boombiidhaan eh, konkolaattas eh, gubanii jiru ganama sa'aatii tokkoof lakkaa irratti.
akkasumas ka'umsi akka kanaatis naannicha keessatti nageenyi hin jiru akka jedhamuufi jedhe ka'umsisaa nageenyumti naannoo sanatti akka boora'u kan xiyyeeffatee fi nageenyi hin jiru ergaa jedhu dabarsuudhumaa fi kan godhameen alatti la- jarri kun warra misoomaaf bobba'anii warra eh, lammii biyya alaatii naannoo warqii sanatti hojii hojjetamu warshaa ga- xiqqoo tokko achii qabu gara sana otoo deemaa jiraniiti rakkoon kun kan uumame jechuudha. Sanaa boodas egaa eh, qaamni nageenyaa keenya eh, erga odeeffannoo sana argatee gara sanitti bobba'ee eh, hordoffii eh, eh, qaama tarkaanfii kana fudhatetti gaggeessaa jiran.
dhimma kana ilaalchisee ibsi adda bilisummaa oromoo irraa kenname tokkolleen hin jiru muummichi ministeeraa dr abiy ahmed daawwannaa hojii biyyoota galoo galaana arabiyaa itti fufuun har'a abudaabii seene jilli mootummaa itoophiyaa muummichi ministeeraatiin durfamu daawwannaa hojiitiif gar biyyoota galoo galaana arabiyaa kan imale yoo ta'u ganama kaleessaa daawwannaa isaa qaxarirraa jalqabuun doohaa kan seene yoo ta'u ministeer tiraansipoortii fi koominikeeshinii qatar jaasiin bin seeyif al suleytii fi qaxaritti ambaasaadarri itoophiyaa addi saamiyaa zakariyaatiin simatamanii jiran Dr. Abiy Ahmed guyyaa kaleessaa gara Qaxarii imaluun amiira biyyattii Sheek Tamiim bin Hamaad Alsaanii fi muummichi ministeeraa Abdullaah bin Naasir bin Khaliifaa Alsaanii waliin hariiroo biyyoota lamaanii irratti mari'atanii jiran. Jilli mootummaa Itoophiyaa muummichi ministeeraatiin durfamu kun har'a immoo gara Emireet ceehuun Abudaabii keessatti Sheek Muhammad bin Zayid waliin mari'atee jira. Turtii isaanii kanaan qondaaltota biyyattii kanneen biroo waliinis ni mari'atu jedhamee eegama. Hordoftoota keenya kan dhaggeeffachaa jirtan odeeffannoo miidiyaa Nuural Hudaatii amma odeeffannoo biyya alaarraa argan. Muummichi ministeeraa Niwuziilaand azaanni Jumaa dhufu raadiyoo fi televezyiinaan akka darbu ajaja dabarsiti. Haleellaa Jumaa darbe Niwuziilaand keessatti shororkeessaan olaantummaa warra adii leellisu masjiidota lama irratti raawwatee musliimoota shantamaa ajjeefamanii afurtamaa ol ammoo kan madaa'e yoo ta'u kanuma hordofuun mootummaan Niwuziilaand musliimoota biyyattii jajjabeessuuf sochii bal'aa kan godhaa ture ta'uu gabaafame. Keessumattuu hoggansii fi murtiiwwan muummittii ministeeraa biyyattii Jasindaa Ardeen dabarsite addunyaa guutuu irraa dinqisiifannaa argatee jira. Miis Jasinda Ardeen akkuma haleellaan sun raawwatameen gara masjiidotaa fi maatiiwwan namoonni jalaa ajjeefamanii imaluun kan jajjabeessite yoo ta'u mootummaan ishee hawaasa musliimaa guutuu fi maatiiwwan namoota balaa kanaan du'anii hundi kan gargaaru ta'uu waada galte. Dabalataanis lammiileen Niwuziilaand hundi hawaasa musliimaa cinaa dhaabbachuun akka jajjabeessu waamichi dabarsiti. Kanuma hordofuun lammiileen Niwuziilaand hawaasa musliimaa cinaa dhaabbachuun kan jajjabeessaa jiran ta'uu odeeffannoon argannee addeessa. guyyaa kalee ammoo kallattii muummittiin ministeeraa keetteen paarlaamaan biyyattii yeroo jalqabaatiif quraanaan banamee jira miis hardenaasaay miseensota paarlaamaatiif gooteen to'annaa meeshaa waraanaa cimsuuf wixineen seeraa kan qophaa'aa jiru ta'uu himti muummittiin ministeeraa jasinda arden har'a ibsi kenniteen ammoo jumaa dhuuf maarch 23 2019 sirni yaadannoo musliimoota ajjeefamanii kan geggeeffamu ta'uu ibsuun azaan raadiyoo fi televezyiiniin akka darbu ajaja dabarsiti dabalataanis dubartoonni biyyattii hundi ijaa buuffachuun kabajaa musliimootaaf qaban akka ibsatan waamichi gooti dhaggeeffattoota keenya odeeffannoon guyyaa irraatti qabnu kanumaa qophiiwwan keenya kaafan waliin turti gaarii qabaadhaa isaniin jedhu
hayya obboleessa keenya abbaas odeeffannoo nuuf dhiheessiteef galatoome jazaakumallahu khayran kabajamtoota dhageeffattoota keenya qophiin itti aansuudhaan isiniif dhiheessinu qophii ijaarmee bultiiti dhaddacha har'aatiif murtii kan nuuf kennan sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa dr liwaa'ul islaami turtiin keessan nu wajjin haa ta'u
dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa Dhaddacha jaalalaa Dhaddacha jaalalaa Dhaddacha jaalalaa warra dhugaan wal jaalatu warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii ijaarrate warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira abbaa moohatu walitti ilaalla Daddacha jaalalaa iyyannoo jaalalaa iyyannoo jaalalaa
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد وبلون قبعي صوتا برغرامة شايا مدجاللة وبلون ورين خراج آيا مدجاللة إينو خيسن درفتن obbolowwan warreen proogiraama kana hordoftan cufti keeysanuu bakkuma jirtanitti waa hunda dura assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatu obboliitiin teenya gaafattuun arraantanaa akka jettu ta'u dura anaa fi abbaan mana kan kootii bakki nuti wajjin jiraachuu turrees bakki itti wal fuunees biyya arabaa keeysaa biyya sucuudii jedhamtu achi keessa wal jaalannee achuma irratti akkuma heera shari'aatti akka rabbiin jaalatutti bultii wajjin jaarre abbaa mana kootii kana hedduun jaaladha jaalala isaatiif wahumata ka inni hadiyyaa yoonaa godhe huccuus haa ta'u wahumatee haa ta'u waan inni na- naa godhe sun huccuu dulloomtellee darbu harki kiyya naqaanfata bar hadiyyaa abbaa mana kan kootiiti kabaja na bira qabdi jette duuba haala kanarratti eh, jaalaltii bakka tanaan nageeyse wajjiin turre wanni immoo amma kara keeysan na fidee na yaachise Eh, dhibdi abbaa mana abbaa mana kiyyaa mudatte eh, tan furmaata isiidhaa tanatti isa yaachifne an jiruuti namidhaa jirtu jetti dhiiroo maali isiin isiin sun jette abbaan mana kootii kun eh, rakkuma tanaa je'eeti eh, odoo naa wajjillee waliin mari'anne namuma arkee cufarraa maallaqa erqee fudhata jette duba deeniin tun irra wal geeyse tanaaf jecha abbootiin horii kanaa karaa adda addaatiin isatti bilbilan isa barbaadaaf jecha inni kun duba waan kana an irraa quban qabu naanillee mari'anne eh, tilifoona kana fuudhuu dhabuusaa kadhaan arge ummanni waa isa irraa qabu kun duuba tilifoona fuudhuu dhabuusaa kanaaf eh, isaan yaachifte karaa kamiin isa geenyaa mala dhawatanii karaa kan kootiin natti dhufan karaa bilbila kootiiti sa'abbaan mana keeti kun haqa keenyaaf barbaanna wannummaan inni tilifoona kennu jalaan fuuneef maali naan jaan maali rakkoon bara kanatti kanatti waan akkanaa nurraa fuudhe kaanis akkanuma jaa taanis akkasuma jetti gaafaan waan kana arkeen duuba eh, malli maali mi abbaa mana kiyyaa kana wajjin dhaabbadheetiin rakkoo isaa tana eh, isa fura takkaa'u isa gargaara jee hojii seenee ta'e duuba hoggaan waa fudhe cufaahu abbaa mana kiyya gaafa waan akkanaa fuutu diini kanaa namaa fuutullee naan hin marihanne amma wanni ati eh, si yaachisu wanni si yaachisu na yaachifti halkanii guyyaa uummanni tilifoona si tufee si bilbilee si dadhabe amma immoo tilifoonni cufti karaa kiyyaa deebi'ee tanaafiin kunoo hojii seenaa hayyeekami hayya manaaf godhe duuba hojii seenee hoggaa waa fudhe cufaahu deemii deenii namaa tana nurraa galchi jeetumaan itti kennaa an hojii kute numaan kennaa eh, an hojii kute gaafa kaan isaan geesse je'eetiin gaafadhe duuba waan kana akhiraa tarraa boodaa tarraa maayyee hoggaan itti kennu haadha mana kiyyaa nurraa dhiisi Eh, suutuma kafalladeenii namaati dura teenyaaf rakkoo jirra haajaa teenya tana haa fixannuu naan jedha duuba Eh, duuba waan namaa kana gartee ofirraa galchuu diduunsaa kun eh, hedduu na yaachiftee inshaallah inshaallah tana dadhabee dhiiroo waatti kennus kunoo inni akkanaati eega ta'e namni rakkoo mataa isaan baasin duuba ana kanaaf maal godhaan na yaachiftee mee mala naa dhawa jeetiin yaa caayaa madda jaalalaa jaalaltiin hin ganama abbaa mana kootii wajjin jaaradhe tun akka manarraan booroyin isiniin mari'achuuf isinitti dhufe mee maal naa yaaddan ta duraati deebisaan obboleetii tan teenyaa takkaa wintala teenyaa dhala akkanaa kana rabbiin nu haa guddisu nu heddummeessu tan isii yaachisu rakkoon abbaa mana siidha tan rakkoon isaa jiru tiyya busheessitii itti dhaqabdu tan namni kun yoo addunyaa irraa deeme illee deeynii isaatiif akkuma arraa nagaafatan kana boruu nagaafatiniin isii yaachisu akkuma san yoo gartee inni ani du'e illee akkamittiin deeyni isarra dhiise addunyaa irraa deemaan isii yaachiftu. duuba rakkoo tanaatu yaada kanaatu jirii jiruu isidhaa itti booshee itti busheeyse kun isii yaachisuun wahuma intalti namaa dhuguman tajaarsa jaalattoota bultii jaalattu yaaduu qabdu duuba. Duuba tanaaf jecha yaa gabriitti rabbi wanni ati yaadde waan silaa ilmi dhiiraa yaaduu qabu yaadde. wanni ilmi namaa ilmi musliimaa tokko intalti musliimaa illee yaaduu qabdu namni tokko yoo waa balleeyse badii idduu isaatii fi idduu rabbiitti rarraatu rabbiin tokkichi isaaf araarama yoo inni heeraa seeraa ulaagaa ta'ubbaa guuttatee karaa rabbii deebi'e. Ammoo diliin rabbiin namaan araaramne dilii haqalma namaati. Nama namaa kan agartee ajjeeftu horii isaa nyaattu nama ajjeesiftu sixiriitti gootu summii nyaachiftu wahuma feeteenuu haqni ilma namaa yoo sitti seene waan rabbiin siin araaramne kajjeeftees gumaa isaa kafaltee ummata sanirraa yoo halaaleeffatte malee ka horiitiis horii isaa yoo galchite malee ka isa ajjeesiftee horii keetiin gootellee akkuma san kan haragaa cubbutti baatee horiin kun kasaati jaartiin tun tasaati jettee waan keeysan beeyne irratti mana murtii dhaabbattee ragaa rabbaate cufaahu tokko rabbiin siin- siif hin araaramu haga waan kana cufa siitu bakka siitti firraa galchitu duba tanaaf jecha obboleessi keenya kuni kanatti yaaddoon dhabuun isaa laafina imaanaan nama agarsiisa jechuudha. Obboleettiin teenya tuni duuba rabbiin imaana sii haa jabeessu kanatti yaaddoon jabeenya imaana siidhaatu nama agarsiisa. Kanaaf jecha yaa warreen deynii kanaa seentan makiinaa deyniin bitachuun quubiin haa ta'u manaan jaarrachuun haa ta'u wahuma gartee fedheenu haa ta'u. hamma dandeessutti hoggaa rabbii waa harka kee fide daddafiiti. Odoo dachiisaniin bitee mana jaaree waan kana godhaa jettee yaanne haqalma namaa dafiif irraa galchi. Guyyaa ajalli sitti dhufuun beektu. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت أكن جرب كن يدوبا تناف جتشا دامس خانكو ورين قرتي jaartii kana rabbiin isaaniif kenne tuni hadiyyaa kennaa rabbiiti harkatti maratee isii tana cinaa dhaabbatee gorsa isiitiis fudhatee waan namaarraa qulqullaa'u qulqullaa'uun dirqamii isaati jennaan. Gaafiin itti aantu akka jettu eegaan gartee rabbi kiyya galatoomfadhee hedduun galata isinii galchaa pooroogiraama gartee madda jaalalaa kananuu gootanii madaa gartee dawaa dhabdee bilsiliin sigalee dawaa adda addaatti madaalaa- madaa teenya nu wal'aanaa jirtanii rabbiin isinirra haa jaalatuu akki jiru obboleessi keenya hoonii haadha mana kiyyaa kana eega wal fuune baatii lama gahu- ba- amata lama guutuudhaaf wahuma xiqqoon nu hafee jedhe. Hedduu na jaalatti anilleen akkasumattiin hedduu jaaladha duuba. Rakkoon harkaana qabdu ta isinitti na fidde jaartiin tiyya tuni dubbi guddatti. Jaartiin tiyya tuni dubbi guddatti. Haasawa dheeratti. Wajjin haasawa hedduu feeti. Ani wanni ani jibbu haasawumaan jibba. yoo alatti ha dubbiin guddanne taate akkasitti dubbiin sirriidha. Ani immoo haasawumaan jibba. Isin na wajjin sa'aa digdamii afur ani isii bira gatta'eetuma haasayisu dhafeeti duuba isiin tun. Kanarratti wal dhabne intalatti haasawa dheeraa kana dhiisiin ja'an. Aboo jaarsaa jaartiin ga- jaarsaa jaartiin gammachuun isaanii wal bira gatta'anii wajjin haasawuudha nurra usii gatta'e dhugi shaayii tana akkana naan jetti. Anumaahu yoo dhuguman na gaafattan yaa qopheessoota caayaa madda jaalalaa waaniin gartee haasawa dheeraa isii kana jibbuuf hin beeku anumaan mataa kan kooti jibbu malee tuunis rakkina kobuuti namnummaan tokko waan balleessaa jiru if wallaaluu duuba hore rakkoon tana harkaana qabaa jaartiin tiyya takkanaati ani kakkanaati maal yoo na- yoo na- yoo- yoo- maal nu yaaddan jedha duuba. deebisaan obboleettii teenyaa takkaahu intala teenyaa wanni rabbi keenya kadhannu shamarran akkanaa warreen sam- sammuun isaanii cimtuu warra gartee akkatti jaarsaa isaanii shaak- eh, shakaalan eh, akkatti gaadiyan akka gartee inni ganda keessan deddeemne haasawa siitiinis proogiraamasii adda addaa kamana keeysaatiin jaarsasii hacuuccee hillima keeysa kaayyattee aduu irraa jaarsa eeggattu takkanaa tana rabbiin nuuf haa heddummeessu duuba. Garuu ilmi namaa dhu- eh, dhugaadha. Qabi'aan ilma namaa wal haa dhabdu. Nama haasawa dheeratu jira kan haasawaan dheerannee jira duuba. Garuu gaa wanni beekuu qabnu namni haasawni gartee dheerachuun alafatti dheerachuun mana keessatti dhiqqaachuun gaarii ni beekadha. Warreen akkanatti mana keessatti haasawa dheeraa jibbu kuni alatti sa'a lama sadii ta'a uummanni mala duuba ganda namaa. Keessaahuu bakka saahiba isaa yoo dhaqe bakka akkasitti shamarran akkasitti warra dubbii guddatu bira yoo dhaqe haasawni isaa rabbuma tokkochaa beeka halkan dheeraa kana itti fufuun ni mala duuba. duuba gurbaan haasawa gartee ifumaafuu sa'a diidemii afur haajaartiin wajjin dubbachuu feetu kana jibbuun isa wannummaan rakkina kana isa geeyse maali warra haasawa wajji beekuu jira jechu warra inni haasawa isaanii malee hin beeynee jira jechu warra gartee halkan jawwaalaan ta'us maqa dhiidhala maqaa dhiiraa kenneefi saba waan akkasii waan ajaa'ibaa garree hoggaa oduun himan duuba tokko jaadha Eh, odoo haasawuuti intala dhalaatiif maqaa dhiiraa kennee dhaabbatee haasawu sanuu ka'ee odoo haasawuu jaartiin itti ol seenteessa. Am- Maamma keenya akkam gaabargaa wanni san akkasii jeeti maqaa isii jijjiiree maqaa dhiiraa kenneefii haasawu. Oduma akkasitti dubbatu jawwaalli harkaa lafa bu'ee jedha. Lafa buunaan kunoo illaa wayii duraan gu- gurra kaayyate wanni san irraa bahee jawwaalli lafa buunaan sagaleen teenyuuti ta'iftuuti yaa allah sababa maaluma godhattani amma gartee itti kofalte duuba odeys maammad maammad akkam nagaa jetteen gartee laal si galee warra akkanaafaa jira duuba kajaartii wajjin haasawa hin beekne ta dhalaa warra dhalaa biraatiif maqaa dhiiraa kennee haasawa akkanaa haasawu jira obboleessa gabricha rabbi jaartii tana rabbi siif kenne duuba laal laal laal jaartii tana rabbi siif kenne duuba intala aklii qabdu wanni obboleettii teenyaan hin jennu maali abbaa mana keetii haasaa wajjin guddisuu kee gaarii goote garuu yeroo filadhuati yeroo inni aara qabu yeroo inni yaada qabu yeroo beela qabu ye- sigalee yeroo inni sitti ida'amuu fedhu kana haasawaan ittiin deemin yeroon ati saammattu galgala odoo ni beeyta laala galgala hoggaa mana galmaa ol seentan yeroo mana ol seenan ka isa bira teeysee filattu ka isa bira teeysee kukkullatu tana itti dheereyse haasawu maaliif inninis kunoonaaf kurfaa'u jirti jaabar si harka ijaanis si galee si haaseeysu jirti taanaaf yeroo akkanaa filadhu yeroo inni qalbiin taggattaa'e tana haasawan filadhu talammeeysaadha abbaa mana keetii rabbumaa beeka yoo ati gartee kan nama hamattu taate haasawa kee keeysatti tan ha- hama fiddu taate hama tana sirraa jibbuun ni maltii si galee haasawa ganda keeysa tan namni guyyaa dhalaan gartee gariin faalfaal jee guyyaa waan ganda keessa deema takka tilifoonaan walitti qabattee takka miilaan deemtee fiddee galgala abbaa mana siitiif qiiccu waan akkasirraa fagaadhu. waan kana sirratti arkee jibbuun isaallee ni- ni- ni mala walumaa galattu eh, intalti aqlii qabdu abbaa mana siidhaa akkatti gaadiitu ni beeyti akkatti dhorkattu ni beeyti wanni sirra jiru yoo jaarsii kee kan akkasitti haasawaa hin feene taate akkuma amma in- akkuma inni kunuuju lallala akkuma inni kunuuju eh, haasawaa waanin jibbuuf if hin beekuu jee wanni isa akkas godhe jawwaala halkanii sani warra gartaa amata meeqa haasawuma walii sinqiisan san duuba tanaaf jecha yeroo akkasii eeggadhu waan kheyrii irratti haasawa wajjin guddisi toltuu isaa yaadutti illee guddisi yeruma gartee inni haasawa qalbii fi gurraanis sirraa fudhatu filadhuuti haala sanarratti gammachuudhaan wajjin jiraadha warreen akka keeysanii tagartee jaarsa doomas qartu isii doomtuudhaas hajaartii isaa kana qaratee gammachuu isaan jidduu turte tan irratti wal fuudhan san akka isiin daraartu godhu warra akkasii cufaahu rabbiin ganamaan walitti filee walitti isaan haa fidu umrii wajjisiin haa dheereessu jallatalee rabbi nu haa qajeelchu jallattuullee rabbiin nu haa diriirsu mee prograam akkanaatiin hanga walitti deebinu wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان هي أم أبنائي وروضة مهجتي وشريكتي في الفرح والأحزان هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانع الألوان وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لين الأركان وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحاني في وجهها أمل وملء عيونها هي نعمة الرحمن يا إخواني نمشي على درب السلام وفي يدي يدها فتشعرني بكل أماني في وجهها أمل وملء عيونها هي نعمة الرحمن يا إخواني نمشي على درب السلام وفي يدي يدها فتشعرني بكل أماني هي أم أبنائي وروضة مهجتي وشريكتي في الفرح والأحزان هي من إذا مل مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانع الألوان وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا بين الأركان وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحاني يا رب فاملأ بالمحبة بيتنا والود والإخلاص والإيمان maashaa allah shika keenya kabajamaaf jaalatamaa dr lu'aal islaam rabbiin isin irraa haa jaalatu beekumsa irraan beekumsa isinii haa dabaluu isiniin jenna iyyattoonni iyyannoo ergattanis murtii gaarii ergattaniirtan jennee abdanna amma gama qophii barnoota aqidaa qulqulluutti ceena turtiin keessan nu wajjin haa ta'u دين إسلام أرقني وأنت على فضل رب الأعلى دين إسلام أرقني وأنت على فضل رب الأعلى باسمك الكريم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله رب العرش العظيم يا الله نبو فردو صراطك المستقيم داندي سكجلا الإسلام أرقني وانجالا فضلي رب الأعلى صلوات الله يا الله وسلام الله يا الله وبارك عليه يا الله محمد خير خلق الله صاحب الرسالة الإسلام أرقني وانجالا فضلي رب الأعلى الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kutaana furtami shaneessoo ka barumskeenna ardha inna allaha fi samaa kan barannaadha inna allaha rabbiin fi samaa rabbiin samii keessatti ta'e inna allaha fi samaa jechuun maal jechuu kan waliin ilaalladha nami hedduu wanni inni jedhu aqiida ahlusunna waljamaa keessatti ربي سبحانه عرشي أولتي ربي سبحانه عرشي أولجره كتو وانا سيندورا كيسالي تكسم جنة دبرسين كان رتمو رقا ادو جرال لجنة رقا سلي توكو توكون دبنة دبرسينين نمي قري ونين نقافتو أأمنتم من في السماء يكان إن الله في السماء جتشكنيف jechi ammoo deebise rabbiin arshii ol jiraa kun akkamin walit deemaa jedhan isaan waan jedhan inna allah fi samaa jechuun rabbiin samii keessa tahee jechuu jedhan ammoo deebise arrahmaanu cala alcarshi istawaa jechuun rabbiin rahmaan arshii olit tahee jechuu sami keessatta jechuuf arshii olit tahee jechuun kun akkamin walin deemti akkan jedhaniif طيب wanni ati barachuu qabdu wanni ati beekuu qabdu makluuqaat irra wannummaan tokkoilleen ka rabbi kennan marsa abadan hin jirtu kanan walan sammuu keessi keewwadhe makluuqaatum tahee ka rabbi kennan marsu argamuu hin danda'u hin malullee hin malu diqqum tokkoillee atiin bashara atiin namaa kara karaan makluuqaatan marfamtee jirtaan yoo man keessi teettu man kanaan marfamtee jirta yoo makiina keessi teettu makiina kanattu bita mirgaan si marsee jira akkanaan kun nama kun bashara rabbiin abadan akkas tahuu hin danda'u makluuqaatummaan tokko tokko makluuqaatummaan tokko ka rabbi kennan marsu argamuu hin danda'u makluuqaatummaan tokko ka rabbii kennan marsu abadan hin argamu kan beekuu qabdan tanaafu namummaan tokko ka rabbiin subhaana fi samaa'i jechuun samii keessa tahe eegas samiin bita mirgaanis marsiti inni samii wadhakkaat tahe nami waan akkanaa sirra fudhatu ka waan akkanaa sirra fahamu yoo inni gaafana waan kan ofirra fuudhee daliilii kun ragaan kun nasiin kun akkana qajeelchaa jedhe yoo inni waan akkasii yaade yoo inni waan akkasii dubbate namichi kun fahuwa daallun jallata jallata namichi kun haqiiqatan kara qajeela gubbaan jiru maaniif ennaan makluuqaat kamin rabbiin marsuu danda'a akkana makluuqaatummaan tokko rabbiin marsuu danda'u kaminni hin jiru nami waan akkasii yaade jallata nami kun yoo bakkiif inni waan kan ofirra fuudhee ofirra kaasee haasa'e samaawaati rabbiin marsee rabbiin gaafan samaawaat keessatti tahe jechuu kayyoo inni ofirra kaasee fahmi kiyya daliilii akkana qajeelchaa jedhee yoo inni haasa'e inni yookaan kijiba yookaan dogongora akkanaan maaliif kijiba daliilii akkas hin kennu rabbi wanni tokkolleen isaan marsuu hin dandeettu yookaan dogongora karantaaneef karantaaneef fahame. adillaan akkas hin kennu ragaan akkas hin kennu quraanii akkas hin kennu asiin dur dubbanne waan jenne adilla kumaa oli jira ta ol tahiinsa rabbi irra qajeelchitu kumaa ol kumaa ol quraan keessa akkanaan tanaafuu yoo inni waan akkana kan fahame ofirra kaase waan akkana dubbate inni jallata yookaan kijiba yookaan dogongora yoo nam biraatti hirkisi sheekebeluutti akkan jedhee kitaaba akkana keessa waan akkana argee yoo inni jedhe nam biraa akka irkisi yoo inni ta'e wanni inni beekuu qabu namummaan gaafana guddinni garte rabbi kenna beeki rabbiin makluuqaat kan guutuun marsu nami gartee barate beeki guyyaa qiyaamaa dachiin tun qabichiisa keessatti tahu laal والأرض جميعا قبضته يوم القيامة ربك جدا قيك يا ما دتشينتون قبتش ربي كيس ستاتي nami gaafan waan kan beeke eegi suni guyyaa qiyaamaa samiin tun mirgi isaatiin dachaafamu ka beeke qiyaamaa samiin guddoon isan gartan tun rabbiin mirgi isaatiin dachaasa dachiin guddoon isan gartan tun qabichi rahmaan keessa taati nami kan barate nami kan beeke diqqum tokko sammuu isaallee irriin dhufu makluuqaatii gaafan rabbiin marsu rabbiin makluuqaatii duuttahuu ديكم توك وانا كان سموسا كيسين مئك من ملا ربي سبحانه قد كواغوتو إر قد مخلوقات كم تسمر سودان دا مخلوقات كم تسقرت ولينقه دان دا أبدا همالو تنافو كان الرفضت ربي قافن سمي كيس سجرة سميتو قافن بتمر قامرسي ولينقه يوجد وانا كان فهمت لا لا لا لا كن جلنا jallinna yookaan kijibaan haqiiqa miti adillaan akkas hin kennu yoo fakkisii godhu mi'akki namaatti rabbiin gartee waguutuurraa waguutuu fakkaachuurra rabbiin subhaana qulqullaahe yoo akki namaaf fakkisii godhu arbi guddaa kan laal arbi guddaan kun killee lukkuu diqqaa kan keesseenuu danda'a arbi killee lukkuu keesseenuu danda'a hin malaa hin maluudha ربي وتقول لي فكحته ليس كمثله شيء لكن أمو أكوان نكون سيدياتوف أكتوان كان فهمتوف تناف قرتوان كان سيفتوف بديدا أربي قدان كل كيسين دندو قافنا أربي قدان كن كل كيسين دك أولي قرتهم ملولا تنافو ربي كين ونتك ونتك إسا مرسو دندهان جرت ونتك مخلوقات الله أكنان عرشي أول wanni tokkolleen gartee hin jirtu rabbiin malee makluuqi tokko arshii ol hin jiru rabbi kennan malee subhaana maanti isan marsari wannummaan isan marsimaan aakhirii fakkiif caalama aakhirii caalama gubbaa arshii jedhan aakhirii caalama khalaas gubbaa arshiiti ol rabbiin malee wanni tokko hin jirtu laakiin arshii gad bakkitoon makluuqaati jiru yoo akkana rabbi keemmaan uuman marsuu danda'a akkan jechuudha. Kanaafuu jechi kana walamaan gartee irra jawaabna inna allaha fi samaa jechuun samaa intun asin maana culuwwi inna allaha rabbiin fi samaa rabbiin ka ol tahiins keessat tahiin samaa in maana culuwwiit ol tahiins gaafana rabbiin keen arshii olit tahiin ol tahiins keessat tahee jechuu rabbiin subhaana تنافو يوكنا سمي مانا علويته دليلي كان ربي سبحانه قرآن كيسا وانجد وينزل عليكم من السماء ماء ربي سمي ربشان سنيف بوس أسيس سمي مرادي علوي قبا ربشان سني بوس جتشو أكي سنو بيت الروبي سمي الروب روبي دومن سر قرت روبا أسيس سمي ماني فدري سمي نسي مانا قبا جتشو دومن سي قبا جرات malee samiin samii tanaa miti muraadii samii asitti culuwwii ol tahiinsa ol jechu roobii duuman sirra buha malee samiirra hin bu'u وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا ربك كان جدا دومن سر بشان سنيف بوسني أكن بشان دومن سر بو روبي دومن سر روبا مالي سماء قرتي الروب قرآن كيسة تمو سمي دبتشون سمي يوكنا مانا علوي إن الله في السماء جتون إن الله في العلو ربي نلتهين كيس التهي أكن تلمن فوني الرجوابني فيما نعلات إن الله في السماء جتون إن الله على السماء ربي سماوات أول التهي عرشي نسقافا سماوات أول جرت إني عرشي أول جره yoo akkana rabbiin samaawaata olit tahee jechuun arshii olit tahee jechuu maaniif jennaan arshiin samaawaata ol rabbiin rahmaan arshii ol yoo akkana rabbiin rahmaan samaawaata olit tahee jechuu fiin maana calaati دليلي كان ربي سبحانه قرآن كي سوانجد فسيحوا في الأرض فسيحوا ديما في الأرض دتشي إر ديما دتشي قب ديما فينا سمانا علات يوكنا إن الله في السماء جتشون إن الله على السماء ربي قافن كسماوات أولي التهيجتشو يوكان إن الله في السماء جتشون إن الله في العلو ربي كألتهين سكيس التهين أكنافو والنبكيف نمي قري أسف فهمي سماواتي غافر ربي مرسو ربي سماوات كيسته بتمرقا سماواتي كن اسم مرسا فهمين أكنا واني أكنا كيادم كن وان دوغنغورا قداتي واني وان كان دبني فمت أحباشا وقت إدو وان كان غافة مي أكمتي بك كان قرت ربي نرشي أول جرا جدا أسيت إن الله في السماء جدا واني كن أكمي ولد ديمتي كجدا وقت إدو مناظرة كيستي كان غافتني أكسان سرا فيدمني wanni kun if namaa taatu fi ardha waan kan waraabne jazaakum allahu khayra
قاري قاري إنما وان تاني يا لا إذا مخلوقات خالقه لا لا If you say أين الله أين الله يون جتا أين الله أين الله قلته سسامل أرشرات قلته قلته وأن تكلم فكتو رب كل كلاوي رب كل كلاوي صفة ذات عيسى الله ما كان ربي دانسا الله كانت الذنوب الله قرآن فديسا الله ربي رب ما الله إسات نفيمي الله قرآن فديسا الله إفتنوا دامي الله إفتنوا دامي الله الله الله الله الله الله مولاه الله الله الله مولاه رحمن كل كلاوي الله واتم فكسينو الله يتونا كسينو الله فدي جلا دمني الله ما ننسى نجلي beekumsa xinnoodhaan Allah.
Isaan gamaa gaafnu Allah waan nun dandayamne Allah tiiqileen dhungaannu Allah tiiqileen dhungaannu Allah Allah Allah Allah Allah Allah Mawla Allah Allah Allah Allah Allah Mawla if you say أين الله أين الله يون جتا أين الله أين الله قلته سسامل عرش الرات قلته قلته وانت كلم فكتو رب كل كلاوي رب كل كلاوي بكران الريسنو الله itileni daanu Allah akkana fakkaasi Allah akkamittiin jaannu Allah akkaataan gaafannu Allah akkan ni nutti hime Allah qofataa qabannu Allah qofataa qabannu Allah الله الله الله الله الله مولاه الله الله الله الله الله مولاه بكى ساني مالي الله خالق وانكينيو الله جتا المنامة الله باطل دقينيو الله Sammuutinya Rabbi Allah Qurachuun dandeenyu Allah Qurachuun dandeenyu Allah Daangaan ni nuuf kaa'e Allah Lakkiin tarkaanfannu Allah Quraana fadhiisan Allah Qofata qabannu Allah Qofaan hajirannu Allah Quraana fadhiisan Allah Qofata qabannu Allah Qofaan hajirannu Allah Allah Allah Allah Allah Allah Mawlaa Allah Allah Allah Allah Allah maashaallah shika keenya kabajamaaf jaalatamaa ustaas Huseen Suuraa Booranaa rabbiin isinirraa haa jaalatu kabajamtoota dhageeffattoota keenya sagantaan har'aaf qindeeffanne kanuma waan nu hordoftaniif galata guddaa argadha hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagaya rabbii geessinuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadha milkii duniyaa kiraa argadha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
نور الهدى صور قلبي مسلمة صور قلبي مسلمة